بسم الله الرحمن الرحيم خلاصة الكلام على عمدة الأحكام كتاب ديتشا كن كجد أمو كتاب وإي صلاة كيس جرة باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود tuni baaba wujuubi dirqama tahuu nuu himtu axxuma'aniina duuba ragga'uuni yookan itituuni firrukuuci rukuuca keeysattii fi wassujuudi sujuuda keeysatti ragga'uuni dirqama tahuu baaba nuu himtu yaa baabdi tuyya ragga'uu jechuuni suuta dhiqo keessa turtee keessatti raggaatee haqa isii guuttee sujuuda fi rukuuca hagas takka keessatti raggaatee itituuya kan jarjarsine jechuu keessatti itituuni dirqamaa jechuu nu barsiifti baabdi tuyya الحديث الثالث وتسعون حديثك توبة سقلتمي صدفا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول نجاه رحمن الرت هاجرات دخل المسجد مسجد ألسين جداني يروتكم مسجد سينيا يو سيني نبي يجيغا إفرّا salaatanii bootaa ifii keessa taa'uuya akkasitti bakkuma barsiisuu achuma nabicha taa'u fadakalani seene rajulun gurbaan tokkollee masjida seene fasallaa salaateya dakala rajulun min assahaaba gurbaan sahaaba'aa tokko masjida seene fasallaa salaateeya gurbaa kana maqaan isaa khallaadi ilma raafiic jedhaniin khallaadi ilma raafiic jedhaniini fasallaa inni ni salaate salaatan gayra taammati alafcaali walaqwaali jedhan salaata dalaggammaan isii guutamtuun tahin ta qaraatii isii waan keessa qara'anis guutamtuun tahin dhufee salaatayaan shabshab fudhee akka nama warra biizii kanaa akkanuma xifirraa salaata yoo salaatee achiin jarjaree hin deemne duuba salaatarraa baanani summa jaa'ani dhufeya gama nabichaa dhufee fasallama salaammatee على النبي صلى الله عليه وسلم نبي شرت سلامته رت سلامته فرد النبي صلى الله عليه وسلم رسولني ديبسي السلام سلام عليه إسرت ديبسي ويشليني وعليكم السلام جئيني سلام إرت ديبس يو سلام إرت ديبس نبيك تائل على قرباكنا فقال نجئيني ارجع مي اتديبئي salaata kee kana fasalli salaati jedheen mee salaatiya si deebi'i salaata ka duraa sun hin taane fa'innaka bar'atiin kun lam tusalli hin salaanne ka duraasan ka duraasani akkaataa fedhamutti hin salaanne waan ati balleessitetu jira mee waan balleessite sanis wayyeessuu tattaaffii godhi salaat jedheen duuba farajaca arrajulu ni deebi'e gurbaani itti deebi'ee fasallaa ni salaateya salaata yeroo lammaffaa salaate kamaa kaana misla maa kaana fakkaatama duraan tahe san salaate sallaa ka salaateya kamaa kaana jechuun misla maa kaana fakkaatama duraan tahe sallaa ka salaate san akkuma duraan tahe sani salaate hawa takka illee akkuma salaata duraa godhe san anallee godhe ثم جاء eeganaani dhufe amma yeroo lammaffaa eega salaate fasallama ni salaammate amma nabiyicharratti ammas على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام فجيني سمرت هاجرات جئني جلا ديمسه ثم قال نجد يرو لمتا كإني صلاتي اترفس ارجع ديبي تديبي فصلي صلاتي فإنك أثينكم بري لم تصلي صلاة إن صلاة أمس صلاة قوتون صلاة تديبي إيمي أثينكني صلاة جئين يرو لما فلي أججت باسيا yeroo lammaffallee salaati jedheen gurbaan gaa amma salaasan marraa sadii gurbaan sadaffallee salaatee nabiyichatti deebi'ee yeroo sadaffallee rasuulli salaasan yeroo sadii isa ajajeya salaasan jechuun facala salaasan yeroo sadii dalagee salaatuu kanaya yeroo sadaffallee yoo inni salaatee dhufu salaan nima jedheen rasuul salaan ni gamma jennaane faqaala arrajulu gurbaanni jedhe am والذي ربي بعثك سئرج بالحق أجاك سئرج سنتك كد ما أحسن وأن تلج غيره إسماليك هجر كان وأن تلج يعني غيره أكا أما تنرى قرت كان مليك برو تلجون دنديو facallimnii na barsiisi jedheen amma yoo silaa yeroo duraa si barsiisa nabiyichi akka inni balleessen jedheene maal salaatan tolchine jechuun maal maal ka salaate kunoo itti dhiise nabiyichi yeroo sadi haga inni dhabutti haga waan inni beekomsa salaatarraa qabu fixatuut itti dhiise yoo hin tolle hin tolle hin tolle sadi jedhanii amma harka kennee maal jedhe rabbii ruuhin tiyya harka isaa jirtutti kakadhe maa uhsinu waan tolchu gayrahu kana malee waan tolchu kana malee ka biroo hin tolchu jedhe kana malee hin tolchu facallimnii na barsiisi jedheen amma akka malee ruuhin isaa haqa baratuutti hawwiyoo isiin godhattee harka inni kenne na barsiis jedheen قال نبيتني جدين أما إذا قمت إلى الصلاة يوغم صلاة الأبت كنو يوغم صلاة الأبت صلاة جت فكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر جري تكبيرة هرمن آسني قولي صلاة نيادو تسين جدين إيقاسو ثم قرأ قرأي ما تيسر وان سوج لاف ما تيسر وان لاف معك سوج من القرآن قرآن الروان سوج لاف قرأ بعد قراءة سورة الفاتحة إيجا سورة فاتحة قرأت الرابات قرآن الروان سوج لاف جرو توكو كربكم ولسيك أبي توكو قرأي جري قرأي رواية راكي ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله هذا قرآن اللي قرأي والربين قراتي إساس فدي سورة قبابة ليلة اللي قرأي ثم ركع إيقاس ركوع قولي حتى تطمئن هنگ رقاتو تراكي الركوع قول حالتات هنگ رقاتو ركوع قولي جرين rakka'uu qabu bakki inni balleesse asaf bakka inni balleesse jabduun rukuu'a keessatti irra gahan akkanuma gajjachuuf ol deebi'uun bakka inni balleesse aslaa sadeenuu gizee rukuu'a gahe jedheetuma jedha jechuudha jedheetuma jedha jechuudha amma rasuulli hattaa taxma'inna haga itittutti raakee rukuu'a godhaa haala taateen haga raggaatutti duuba akkasin rukuu'a godha summa rafaa'a eeganaa mataa kee ati ol fuudhi rukuu'arra hattaa tactadila hanga diriirtutti qaa'iman dhaabbataa haala taateen haga diriirtutti ol fuudhi jedhe dhaabbataa haala taateen osoon diriirin mata malaal akkanuma godhee bar namni osoo duydummaan kun hin diriirin akkana gad deebi'e namichi akkana godhe ammallee wanni lammataa balleessitan tokko ama yoo godhe osoo oluu diriiree duydummaan isaa lafeen duydaa kun bakka fedhamtutti hin deebi'e jedhe jechuudha hedduu jira salaan akkana. ثم اسجد إيجانا سجودي إيجا اعتدال في سجودي حتى تطمئن هنجر قاتوت ساجدا سجودا هالتات سجودا كيسة هنجر قاتوت سجود جري سجودا اللي كيسة رقا أقب أكنما تويتيو قد ديبي يجو نمتشي بالليس كون أكنما وادقو شرف كادكي شرف كيفتو أكنا يريدي أنا رأو يجو رقا كيستي رقا جري كنو ثم ارفع متاكي ألفودي سجودا رأ hattaa taxma'inna hanga raggaatotti ol fuudhi jaalisan taa'aa haala taatanii yaa iddoo sujuuda lamaanii isee iddoo sujuuda lamaanillee taa'anii kanatti raggaan jechuu teessuma akkana jechuuf laa hawla walaa yaa rabbi وفعل دلق ذلك أكن سبرسي سكن في صلاتك جتشم في ركعتك جتشم في صلاتك ركعك كلها شوفا كيستو أكنوا مدلقين ركعوا متنا ما عدا تكبيرة الإحرام وأن تكبيرتا حرمنا مليجر سلمت دي بتوري ركع دروا قفا كيستي وأن تكبيرتا حرمنا مليجر أكا أن سبرسي سيكانا وفعل دلق ذلك والركعتك كيست أن سبرسي سيكانا في صلاتك في ركعتك كلها شوف ركعة صلاتك كيست دلقي جدين والصلاة تهجوفا يشوف الركعة تهجوفا يو كيست دلقي جدين نبيك كنو قربا كان أكنت برسيسيا توبا أديسك واحدو نبرسيسا sanirra aguma abbaan kitaabaa gabaabbate kana irratti deemna fiihi masaa'il ahkaama inni nu barsiisu hadiisa kana keessa jiraya al'uula ahkaamni duraa wanni hadiisni akkana bakka maratti yoo dhufe nu beeknuun haala alhadiisu hadiisa kana yusammiihi isa yaaman isa moggaasan alculamaa'u sheekkoowwan isa moggaasanii isa yaaman hadiisa almusii'i hadiisa balleessaa tahee fi salaatii salaata isaa keessatti hadiisa isa balleessaa tahee jedhanii yaamayya gurbaasan maqaan dhayufne hadiisa almusii'i fi salaatii hadiisa isa hadiisa isa balleessaa isa yakkaa tahee ha gurbaa yakkaa balleessaa tahee salaata isaa keessatti jedhanii maqaa kana moggaasanii fi hadiisa kana akkanaan himayya hadiisa musii fi salaatii jedhanii hadiisa musii ee salaataa yoo jedhan hadiisa kallaat kan kallaat abaa hureyraa ka kallaat balleesse kana wastadalluu ragaa godhatan bihi hadiisa kanaani على أن ما ذكر وأن دبتم في حديثك أنا كيستي فهو ونس مر واجب دركم جئني حديث كان الرقا قرأتيا وني حديث كان كيسة دبت بيشوفتو دركم جئنا واجب أركان جئتو وما لم يذكر ون دبت من حديث كان كيسة تيا فهو ونسني غير واجب دركم ميت جئني هنو أسرتي ومرا لالتني ragaa godhatayya wanni as keessatti hin dubbatamne dirqamaan wanni as keessatti dubbatame marru akkana dalag akkana dalag rasuulli jedheeni dirqama jedhan li'annahu wanni akkana jennuufi li'annahu hadiisa kanatu jaa'a dhufe mawdi'a bootaa tacliimi barsiisuu jaahilii wallaalaa keessatti hadiisni kun dhufeya nama wallaalaa barsiisuu keessatti eega dhufe waan waajiba maraa rasuulli barsiise waan sunnaa irraa dhiise saniifi dirqama jennaaniya wata'akhiiru albayaani booda'aan sun albayaani ibsa tokko booda'aan sun can waqti ilhaaja yeroo itti hajaan jirturraa ibsa tokko booda'aan sun laa yajuuzu hin baqa'u jedhan min taakhiiri ilbayaani laa yajuuzu hin baqa'u leysa min baabi ilhikmaa jedhan bakka biraatti waan tokko gize isiin ibsa hajamsiifturraa booda'aansitee himuuni hikmaa hin qabdu eega waraabessi tare sareen duttee jedhan sila yeroo waraabesni moonaa re'ee maddii deddeemu san osoo namaa dutte abbaan ka'ee silaahee qopheessa jechuudha eega inni gooruu harka kaa'ee waan fudhate re'ee fudhatee karaa deebi'ee inni tare yoo dutte maal maal sii godha eegas maal fudhatee biree maa akkas nama harkaa taate waan takka gize mahajaa itti jirtu san namichi salaata balleesse yeroo inni balleesse sanirraa namni waa barsiisu maayyii aansuu jechuuni. akkuma kun eega eega waraabessi tare harreen eega waraabessi tare sareen dutteessan jechuudha bu'aan qabu duuba fahaadhaa kun daliilun ragaadha calaa anna maa dhukira calaa anna maa turika wanni dhiifameya dhikruhu dubbiin isaa wanni dhiifame fi hadiisa kana keessa wanni dubbiin isaa dhiifame cuftu leeysa hin taane biwaajibin dirqaman taane jechuu irratti nu ragaaya waan dirqama nabichi yeroo namichi rasuulli gurbaan kun salaata balleesse san rasuulli irraan dhiisu dirqama irraa dhiisuun ga kun ilaa yajuus baaba hikmaatimi kanaaf wanni as keessatiin dubbatamin marruu sunnooma jechuudha wa ammaa koownu ammoo tahiinsi wa ammaa koownu maa dhukira fiihi wa ammaa koownu tahuudha ammallee wa ammaa koonu tahiinsarratti ragaadha maa dhukira wanni dubbatame fi as keessatti fahuwaajibun dirqama jechuurratti ragaa jedheen ammallee wa ammaa koonu tahiinsa maa dhukira wanni dubbatame fi as keessatti fahuwaajibun wanni sun dirqama jechuurratti hunoo nuuf ragaaya فلأنه جاء ونرجع جنوف أما اللي فلأنه وديف نكون جاء ندوه بلفظ الأمر جتش أججات الأفيا جتش أججات الأفي العالم ما الجئيني إذا قمت إلى الصلاة فكبر أجج ثم قرأ أجج ثم اركع أجج ثم ارفع أجج ثم اسجد أجج ثم ارفع مرن أجج أججا ميري أجج يا توبة فبهذا kanaan duuba ajaja kanarraa fudhanne fabihaadaa kanaan takuunu taate takbiiratul ihraami takbiirtan harramannaadha fin raka'atil uula rakaa duraa keessatti tanaan taate wal faatihatu faatihalleeni wal rukuu rukuunilleeni wal ictidaalu ol diriiruun fiihi ruku'a keessatti ol diriiruulleeni والسجود سجود اللين والاعتدال درير اللين فيه سجود الرئيق الديب أن درير اللين والطمأنينة رقع اللين في كل هذه الأفعال شوف دلقي وانتنا كيست واجبة كنا واجبتاتي واجبة تركما كنا تاتي فبهذا تكون تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى والفاتحة واجبة خنان دوبا كم مر واجبتاتي مر وان كناتو واجبا أجرا واجب ليس في الحديث الذي أورده المؤلف دليل على وجوب قراءة الفاتحة ولكنه قد ورد في إحدى رواية هذا الحديث كيست نوفي ثم قرأ بأم القرآن يجون نورانو نوفي ريفو لفظي سنفنه كون إراج الإسولية توبا أكن جداني كرو كانوا مرت واني واجبته أسمرا لا لن هي إيه التحيات إيه كيست دبني أما إني attahiyaanni boodaa waajiba kalammataa malee jechuudha kalammataa malee kalammataa sujuunni sahwiidhaa irraa bakka bu'a ammoo innuu kitaabdichi nuu nu dubbatuuf deema inshaalla nu dubbata attaaniyatu kunuu asirra dubbata ahkaamni lammaffaadhaaya maa lam yudkar wannin dubbatamiyya في الحديث حديث كان كيست من الأركان ركن ونرى والركن تهرى والواجبات وان درقام تهرى وان حديث كان كيست ان دبت من صحت فياتا تجرت به إس دبته أحاديث أخرى hadiisowwan biroo isaan fayyaa taatee dhuftee jirti kana keessaa yoo dhabnellee riwaayaa biroo keessatti fayyaa taatee dhufte kaas keessa hin jirre riwaayaa biroo keessa jirtii jedhanii waajibaa fi arkaanni wanni asirraa hafe sun hadiisa biroo keessa nuu jirti asaalisaatu ahkaamni sadaffaadhaya annal istiftaaha du'aa'in baniinsa salaataa suya annal istiftaaha jechuun du'aa'iin baniinsa salaatan banan sun ta gizee takbiirtaa goone osoo faatihaa hin qaraane iddutti qaraanu suya isin sun wattacawudha acuudu billaahi min ashayxaan irrajiim jechuulleen walbasmala بسم الله الرحمن الرحيم جتشليني ورفع اليدين حركة لمان شنة لمان ألفوت الليني وجعلهما حركة لمان تاسيس الليني على الصدر ومرتيا ومرت حركة لمان تاسيستي أكنت قبط الليني وهيئات الركوع أكات الركوع اتقود أنيفي والسجود سجودا ليها akkaataan rukuu'aa fi sujuudalleen si godhan kun wal juluusi akkaataan teessumalleen wagayra zaalika wanni kana malee jiru wanni biroolleen mustahabbatun jaalatamtuudha laa waajibatun dirqamaa mitiya seen dirqamaami jedha sila basmalaa keessaa dhiise wanni koommarroo bareedduma jechuudha يو بسم الله كيس عليه أن الاستفتاء والتعوذ ورفع اليدين جنة بسم الله فاطمة هرقوني اسمك كلافة قبا مله ونكون مروا مرنوا سنة جدو هركوا الفولون ومرة أكنا قولون أكاتا الركوع أكنا هركا قبدي أكنا قبدي وان أكاتا نتركوع تقوتكم مروا أكاتا تيسما miila achi jala baasuu gubbarra taa'uu akkanaf jala afuu qaraanime kun marruu sunnaa jechuudha. Marruu waajibaa miti mustahabbatun laa waajiba mitiya dirqamaa miti. Ka attayyaata duraa akkati taa'an qaraanimiire lammatallee qaraanimi hee'an tun marruu dirqamaa mi mustahabbaa maleeya mustahabbaa jedhama. الرابعة أحكام أفرفا آية فيه حديث كان كيسة تها شيء وهين من آداب المعلم ناموس إسا برسيسا تهرى تهتو كيسة تهايا من آداب ناموس المعلم إني وبرسيسو ناموسني إسرى في أموت حديث كان كيسة تهيا مالي بأن يبدأ إيقلو يوكان جلقبو بتعليم الأهم برسيس الأهم وياتشسا تهتوكو فالأهم أكسم وان سنت آن إيقال أتو برسيسا دوكونا مسني إسا وبرسيس وكنا أهم وان تركمات درو إيقال فالأهم وان أكسم تركمات آن سيا درانما وبرسيسو توحيد برسيسي صلاة آنسي akkasuma soomanaa fi zakaa fi tartiiba kana jechuudha yeroo waan achi gadillee taate hoo yooma salaata kees qofa taatellee arkaana waan ta'eef waan waajibaataa kana dura barsiisee kaan suuta suutan itti dhufe hayyee وأن يزيد وأن وأن يزيد في جوابه أمس أدمني إسوا برسيسو وأن يزيد دبلو في جواب ديبي كيست دبلو ما سئل عنه وان إرقا فتمساني جواب كيس وان إرقا فتمسان دبلتي بؤي ديبي سود آيا yoo waan tokko irraa gaafatan sanuma qofa deebisu jechuudha rasuulli bishaan baharii irraa gaafannaani هو الطهور ماؤه الحل ميتته جده بشام بحر طهارة نمشي سنمرة قابل ميتا هو اتي دبل اتي دبل واني برو أدمني ناموسني نما وابرسيسو أن يزيد دبلو في الجواب deebisaa namaa deebisu keessatti dabalu fi jawaabi deebisaa deebii maasu'il an waan irraa gaafatamee keessatti dabalu ida iftadat yoo murteessite alhaalu yeroon zaalika san jechuu haalli yoo akkas murteessite si dabalu jechuu bishaan irraa namni bishaan xahaaraa hin beeyi bineensi keessa jiru xahaara jechuu nuun beekuure yeroo akkanaa si dabaltee himtaaf jechuu yoo haalli akkas murteessite si dabaltee himtaafiya namni xumaaninaan kunoo rukuca keessatti hin beekne ta sujuuda illee hin beeku ta beeyna sajadteyni illee hin beeku ta ictidaala illee hin beeku si dabalee himeef jechuu rasuul akkanuma jechu waan yastacmila ammas waan yastacmila itti dalagatuuya adamni isa waa barsiisu وأن يستعمل اتدلقاته أحسن الطرق أحسن بريدة الطرق كرات دلقاته ريا من اللين هنا لافسين سرا واللطف أمس لافسين ستفكما والتشويق حوسين سرا المتعلم إسا برة سني للعلم علم تهوسين هوسين هوسين سرا karaa gaarii tahetti dalagatuudhaya waan yastacmila itti dalagatu ahsana bareeda axurqi karatti dalagatuu qaba namni waa barsiisuya min alliini wallux karaa laafaa ta'e karaa luxfii qabu laafintii qabutti dalagatuudha watashwiiqi karaa hawwisiisuu almutacallim isa waa baratu cilmitti hawwisiisu tokko karaa laafaa tahetti dalagatuudhaya yeroo duraa o barsiise hin barsiifne yoo yeroo duraa inni silaa akka inni salaata balleesse barsiis qalbii salaatatiin kennu maaliif hin hawwine ilmitti hin hawwine abboon salaata kee tolchine achi balleessitee achima tolchi yoo jedhee laaftu itti biratti laaftu qalbii ittiin kennu wanni sunillee ittiin dhagayama mee salaata abboo jedhaan nima salaata hin salaanne salaanne ati salaata waa tokko illee sirri waa takka akkanuma mee itti deebiin feetuu wayyeessitaa wayyeessa intaane ammallee mee itti deebi'i wayyees intaane ammallee amma harka kenna laa hawla maaltu itti dhagahama idaa an salaanni as tura an salaatu cuftuu hin taane akkanuma salaata'a ture maleehi jechuudha itti dhagahamaa bara ee ka akiratti hajaa qabu man jeen giddiyeellash ima jedhe giddiyeellash ima jedhan giddee ee ka akkasi yoo jedhe malee ka ibaadatti hajaa qabu hin jedhu yoo inni harka kennee waan eeganaa boromsa salaata irratti kennamuuf ni fudhata jechuu beeyte waan yastacmila kunu dalagatuudha bareedaa karaa laafintii fi luxfii keessatti bareedaa karaa illolleen nabiichi laal meessa laafima jedhee karaa bareedaa hin mittiifne illolleen akka badaa gooten jenne dhiman taate hin hawwisiise duuba almutaallim isa baratu watashwiiqii متعلم إسبرد كان هوسيس علم التهوسيس كرا بريدة دلقته قبضة ليكون أكته أبقى هفا كران سني في الذهن قوم ساكي ستي أه أكاتا نيني نكتي برسي سسون قوم كي سامبت بلا ديبا بو ما السلا سلا كر سلا أما يوجد إيني ثم سدتون ديبي من مغو غوتا رغا لا حول ولا يوجد إينا ستون ديبي وأبلغ كراهم غغيا تهتي دلقته في التفهيم إسا برسيسو إسا فهمسيسو كيستيا إسا فهمسيسو كيست برسيسو كيست كراهم غغياتي فإني واسر اتفود أسوساني فان اتدلغاتو آية يو أتكس اتدلغات نما فود أتجاج وتكالي إيغا تتافي قد يكون أما قلبي بني دلغاتي وصول نمتي حالا كان رتدو إيه حديث وزيفا كيستي مات على ملة غير الإسلام يتجرى بس إنه ما يو ملة إسلام ما ملي تجر تورتي دو إجرا أكو بسلاة نقول لساني نسودو إسلام متي يتو ملة بنرتي دو تنافو حديثة وان جبتو في كيسا قبا نمني وابرسيسو haalli laafaa luxfii laaftuu waa hedduu namarraa fedhayya keessattuu zamana amma nu jirru kana zamana hawweensi ilmiidhaa itti hawwuun diqqaate kana tooftaa itti namaan jaalachiifnu namni waa barsiisu marruu itti dalaguu qaba jechuudha waa barsiisu osoo hunduu akka rabbiirraa jaalatu sheeliyyeen shaahii fidee buna fidee akkanatti kunoo itti kekkennaa nyaachisaa darasoota sila tartiibni kan taa'aa jedhaa kursii kaayaa fi akkana suuta mee jecha atuma yoo zaman akkasii keessa jirra zamana barattu baradhuunaaf baratta boo ofiif baratta jennaani yaa subhaanallah zaman akkasiitiin waa hedduu kaalaa yaamutu jira sun achuma nama harkaa ba'a baabuu qira baabul qiraa'ati fi salaati baaba qara'insa faatihaa fi salaa salaata keessa faatihaa qara'uunii dirqama jettee baaba nu barsiiftuya baabul qiraa'ati alfaatihati fi salaati faatiha matti qaddarra baaba faatihaa qara'uun salaata keessatti dirqama jettee nu barsiiftuya الحديث الرابع وتسعون دفن سقلتمي أفرفانا عن عبادة بن سامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي قال نجري لا صلاة صلاني أرقمت إنتانية صلاني مانتوني متانو أرقمت إنتاني لمن لم يقرأ نمن قرأني في بفاتحة بنتو الكتاب قرآن سي bantee eegaltuunsa nama qara'iniif salaanni in taaneya salaan in taane duuba faatihaa yoo dandeettii qabaatan dirqama jechuu namni faatihaa beeku ka barate qara'uun isarratti dirqama ya dirqama salaata cufa keessattuu ya warri garee yoo salaata imaamni jahrii godhee namarra hin jirtu warri jedhellee nima jira nu ammoo dirqamu walii galataa jennuun dirqamu ee nama jilbarra dhaqqabate hoo jechaan ni dhufti insha allahu namni jilbarratti dhaqqabate namni suni faatihaa qara'uu baatus irraa kufti jedhan nama tokko abbaa bakraa jedhaneeni jilba rasuula jilba qabatee jilba keessa jiru alaa dhufe yeroo faatihaa qara'u hin arganne rukoo carratti nabicha wajji dhaqqabatee salaate nabichi ittiin ajajne deebisin jenneen riwaa biraa keessatti inumaa من أدرك الإمام وهو راكع فقد أدرك الركعة حديث أبا هريرة كجير أجرة jilbarratti dhaqqabannaan dhaqqabate rakaasan ni ka jedhu sahiha jedheen allaamatul albaaniin nima jiraaya suni yoo rakkoon nama goote ammoo asitti waan olumaa ilaaletu jira osomaa ati as jirtu du'aa'ii istiftaahatti sihii shaagan allahu akbar jettee kan markuwaarra jiru kana yookaan ka faatiyaa qaata fixatee suuraa akira fixatee du'aa'ii bantuu salaatatti osoo ati yeroo kana fixxu rukuu asii jalaa godhan faatiyaa qara'u yoo dhabde rakaa sanni deebita yeroo dhabu jechuudha hidhattee yeroo faatiyaa itti qaraatu yoo dhabde rukuu irratti wajji dhaqqabatte kun yeroon hin jirtu nama akkanaan deebisu jechuudha ee sumaas jiruu dabarsisse jajjaba eega yeroon jira jiraachuma jechuudha heewasuu dhabu jechuudha duuba فيه مسائل الأولى وجوب قراءة الفاتحة درقمته قراءة فاتحة في كل ركعة شوف ركعة من الصلاة صلاة الراتات كيسة تودر كما وأن الصلاة صلاة لا تصح فيان تاتو بدونها اسم ملك فاتيا ملك فيان تاتو مع القدرة دنديس وجيني عليها فاتيا قرأ الرتيا يو فاتيا قرأ دنديس صلاة اسم ملك فيان تاتو ويا فيان تاتو jechuutu hunoo dirqamaya yoo dadhabbii qabaatte ammoo nama faatiyaan beeyi hareef amantii islaamaa seene faatiyaan baratiin tokko sonee zikri ma beeytu subhaanallah walhamdulillah walaa ilaaha illallah wallaahu akbar ifirraa jedha haga guyyaa faatiyaa rabbiin barsiisee arraba isarratti laaffisee qoma keessatti walitti qabuufette kun huba yoo dandeettii ittiin qabaate rakkoon irra hin jiru jedha zikri ma jedhan zikri ma tanaani firraa fixa jedhu haga baratu. أسا نيات أحكام لما فا عموم الحديث وليقل حديثاكم وليقل أكات عموم جتوني يو أكنت وان إني قبط وليقل حديثكنا يفيد نفيد وجوبها درقم فاتحة نفيدها على كل شوفا من الإمام إمام الرد شوفا نما إمامة الرد درقم والمأموم مأموم الرت اللي درقما والمنفرد توكيتش قفا صلاة الرت اللي درقما جتشون فيدا يا ولي قال لي ساكن ويبلو جل صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب يوجد إمامته مأمومته tokkicha adda salaatu tahe maraani qabataa isa jilbarratti dhaqqabate yoo hin tahine marruu dirqama laakiin warri mazahabbanii khilaafni keessatti jira qiraatiin man sallaa kalfa imaamin fa qiraa'atul imaam qiraa'atun lahu warri jedhu abbaa hanafiyyaan faante warri jahrii keessatti yoo dhiiftee ifirraa dhaabbattee isuma dhageeffatte faatiyama imaama yoo dhageeffatte suurama yoo dhageeffatte gizee jahrii sirran jirtu warri jedhe hanifiyyoonni akkana jedhan hanifiyyoonni قرات إماما قرات إمامته فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له ربي جري فاتيا جزين قرأوا لين ما نجيفنا يوني سورة قرأوا لين ما نجيفنا صلاة جهري كيستنو تكبير تم إحراما قفقوني إمام ونجيفته جنتين جنا جنتين كان إلاني فاتيا قرآن ريانا في يوتا كان أمو نكونو إما قرانا نمني تشوفتو قرأوا ما قبجت الحديث الخامس والتسعون حديثني سقلتمي شنفع عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أبا قتادة آك جمع أنصارت إركف مكانيا سراء ديفمه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم رسول نته يقرأك قرأته في الركعتين ركع لمان الأوليين duraa rakaa lamaan dura aantuu keessa ka qara'u tahiya rakaa lamaan ka dura aantuu taate keessatti qara'aaya maal qara'a min salaati zuhuri rakaa lamaa ta dura aantuu taate salaata zuhurirraa ta dura aantuu taate lamaan duraa san keessan ni qara'a bifaatihatil kitaabi فاتحة كتابتي في بنتو كتاباتنا في وسورتين سورة لما اللي قرايا ركا لما نري سورة تكو ركا تكو سورة تكو ركا تكو أكسيت قرايا هاي يطول ندرس في الأولى ركا دروا كيستي ندرس يا ترتيب اللي نكن ركا دروا كيستي ندرس أجرا hikmaa olumaa waan dheeressuuf itti warri hikmaa godhanis ni jiraya wanni dheeressuuf namni yeroo duraa salaata seenu san rakaa duraa keessan nashaaxa qaba yaa namu nashaaxa mirqaana qabda yoo lammataa diqqoo mirqaanni gabbu'a yoo sadaffaa ammoo dhufa yoo afuraffaa maanu hin salaammanne jedhee ka'ee deemuu fedha gizee nashaaxaa san jechuun waan salaammanne dagate jedhee haasa'uu fedhaayyuu nashaaxni yeroo san jira jedha yookaan gariin olomaa akki jedhan rakaa duraa keessatti namni haa dhaqqabatu namni garii kan wadda'atu jiru jira hawaasumaa wahee wasamu jira kunis jalaa akka hin dabrineef akkana jedha maraan hima malu marruwa maltu yaa يطول في الأولى ويقصر نقبابس في الثانية لما فاكي ست نقبابس يا أم نركان اللين تقوان قبوه في مساليها هواسا إيقة نبي السلام مساليها عامة ورسلاته إيقته قد موسى يسمع nin dhageessisa rasuulli yaa yusmi'u aayata aayaata nu dhageessisa ahyaanan zamana gari zuhrima keessas dhageessisa aayaata suma qara'u suma qara'u jiru aaya takka takka ol fuudhee akka suuraa qara'u jiru beeksisa waan qabu takka takka ol fuudhanii qara'uun وكان نته رسول يقرأ كقرأ في العصر أسري كيست بفاتحة الكتاب بنت كتابة وسورتين سورة لبقرة كما زهريسا يطول الإيرس في الأولى ركا درا كيست ويقصر نقبابس في الثانية كلام مفا كيست وفي الركعتين ركع لمان الأخرين بود أن توتات كيست بأم الكتاب هذا كتاب فاتحة قراية فاتحة qofa qara'a ammoo hadiisa abi saacid keessatti gaafa tokko salaata rasuulaa gimmite rasuula hisaaba aayaata torbaa faatihaa malee dhaabatu arge jedhe zuhurii lamaan boodaa keessatti ta duraa hisaaba aayaata kudha shanii dhaabbatee rakaa lammatatti illee akkasuma dhaabbatee sadaffaa keessannis torba torba dhaabbate jedhe faatihaa malee yeroo garii rakaa afran keessatti illee yoo suuraa qaraate hubaan qabu zuhrii saniif zuhriin dheeratti jedha afran isee garii rasuula salaata seenu zuhrii bar deemtee saaban eessa dhaqanii itti deebi'an zuhrii isaa salaata afranuu keessatti gaafa suuraa qara'uun ni jiraaya gaafa maraa miti malee gaafa tokko tokko ka akka kalee galgalaa gaa ka mirqaanne sani waa nyaannee gaafa ciidaa fa'a humaan qabu وكان يطول كديرستو ته في الركعة الأولى ركعة دروا كيسات من صلاة سب صلاة سبرة دروا إيرسا ويقصر نقبابسا في الثانية لما تاكيسات ترتيبني هوني مراعاة بريدة أكنت إيقاتوكم بريدة جتشون برسيسا فيه مسائل الأولى استحباب جالتمو قراءة قرأ شيء وهي من القرآن الراتات قرأ نجالة مجتشون برسيسيا بعد الفاتحة إيقا فاتحة قراني الرابان في الركعتين الأوليين ركع لمن دروا أنتو تاتكيست من صلاة الظهر صلاة زهريت والعصر أسر الرا ركع لمن دروا أنتو تاتكيست wahii quraana irraa taate qara'uuni ni jaalatamamaa jechuu nu barsiisa haaya takkallee taatu haaya takkallee taatu duuba sheeytichatu waan jedhan durgizee salaasu maraayyuu inni qaaf jedhee allahu akbar jedhe taheef akka malee biyya ee ittuma deebi rakaa kaan illee qaaf jedheetuma salaasu gaaf kaanii mudahammataani jedhee ayaatuma takka bara o o o ashee xawwal al'aana jedha abboo shee dhiboo har'a nutti dheeressee bara akka malee nu dheeressee ilma sinni guutuun maal qara inni duraanii qaafuma qara mudahammataan allahu akbar jedhe o o ashee xawwal alyoom xawwal alyoom ka malee nu dheeressee jedhan ka malee nu dheeressee jedhan musalliin ka akkana jira kunoo waan irraa agas jijjiirran xawwala liyyoom ka malee dheeressa jedha kaqaaf kun ammoo gaariitu qaab allahu akbar barate namuu kan mudahammataa yooni jedha har'a nu dheeressa jedhan akka malee malee nu dheeressa wallah ajaa'ib astaaniyatu istixbaabu al-iktisaari jaalatamuu gabaabbatuyya على الفاتحة فاتحة الرتي في الركعتين الأخريين ركع لمان بود أنتو تاتكيست منهما ظهر فسرايا منهما أنتو من الظهر والعصر جد وتطويل الركعة الأولى ركع درات إيرس جالتم على الثانية ركع لما ترايا درات إيرس وتطويل الأولى ركع درات إيرس تطويل الركعة الأولى على الثانية وتطويل الأولى على الثانية ركعة روا كسمة إيرسون على الثانية لما فر في الصبي صبي كيسة الليل إيرسون ركسمة جالة تمام صبي كيسة في ظهري في أسرى كيسة ركعة روا إيرسون كمالي جالة تمتي يتشلين برسيسة الثالثة استحباب jaalatamuu al-israari gadi qabatanii salaatuun jaalatamuuya بهاتين الصلاتين صلاة لمان تنكيستيا مع جواز الجهر بقاؤوا سقلي الفون بقاؤوا وجيني ببعض الآيات قري آية تونية ريا تونية والفوتي قرات زهري بأسرع كيست اللي وما انقب مو كجالتمو فدوما قبطوا يجي yeroo tokko tokko nama suuraan qara'amu hin qaraane jechuu hin beekne akka inni beekuuf yoo aayaa takkaa lama ol qabde waan qabu zuhurima keessattu والضحى والليل إذا سجى جتيتما كان صوت في الرقرة الحديث السادس وتسعون عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم رسول نجيه يقرأ كقرأ في المغرب مغرب كيست بالطور وكتاب مسطور إسا قرأ رجل قلبي انت يبرسون نهات تجد برسوا بنو مايو برفت برسوا نهات تجد دوبا سلا مغربني عادت نبيتك إسار المفصل كيس قرأ عادت إسار المفصل يجوني سورة غغبابدو ففوهمتو تاتي idduma kuno wadduhaa kanaafi haga birabbinaa idduu tana qara naadiritti ammoo xiwaalul mufassal qara jedhe naadir yoo garii akka naadira xiwaalul mufassal qara xiwaal mufassaliin kun suuraa hujuraatirraa ka'ee haqulo birabbinaasin waan jiruuni qisaara jedha isaa kana bakka sadii qoodam qisaar xiwaalul qisaar jedhanii awsata isaa jedhanii qisaarul mufassil jedhan inni eessarraa ka'a qisaara jechuun suuraa gaggabaabdu jechuun hujuraatirraa kaa'an haga qulaa'utu birabbinnaasif inni kun bakka gami qoodama bakka sadiitti deebi'ee qoodama tokko dheeraa isaa jedhaniin tokko iddu jireessa isaa jedhaniin tokko ammoo irra gaggabaabaa mufassal jedhaniin irra gaggabaabaa mufassal kana buruujiif kilaafa keessa jira birabbinnaasif duhaaf birabbinnaasif duutana magriba keessas akkana qaraa yeroo tokko tokko ammoo إيرا سنسيت مقرايا توكو توكو نادر أقول نادر الحديث السابع وتسعون عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول كان نته في سفر ملكي ستته ملكي ستته نبيتيا يو ملكي ستته فصلى العشاء نسلاة إشاء الآخرة بوداسا شائي بودا شائي بودا يجوني عشاء درا مغرب شائي بودا تمنو به نتانا يجو تمنو به نتانا شائي بودا سن صلاة فقرا نكري في إحدى الركعتين تكا ركع لماني كيسة نكري بالتين تين اتكاكات والزيتون زيتون تيكا ايتنا قرايا مالك كيس جرتي سي طوال مفصلا كي جرتي مو اوسط مفصلا كي جرتي مو قصارة كي جرت قصارة كي جرت قصارة مفصل كي سقر الى لم شائي فما سمعت واتقين احدا تكون ما احسنك ان بريدا ته صوتا كما سجلتي او قراءة كما قراتي منه نما رسول الله بريتا كان اجين maqaraatii akkana balee akkaan dhageenya ishaa'ii keessatti duuba qisaara mufassal qara'aniiya fiihimaa masaa'il ahkaama hadiisa lachuu keessatti ahkaama inni irran nu qajeelchuu jiraya al'uulaa ahkaamni duraa jawaazu baqqa'u yookaan gayu ixaalatil qiraa'a dheeressuun qaraatiidhaani gaya في صلاة المغرب صلاة مغربا كيستيا نغايا جواز يرو تكا تكا طوال مفصل اتقرا غالب الرسول قصار مفصل قرا غالب الرسول مغربا كيستي لك قصار مفصل قرا ابو يرو تكا تكا طوال اتقرا وتقصيرها جبابس صلاة في صلاة العشاء صلاة عشاء كيستي جبابس نجايا مع أن الأفضل جالس سلاته وجيني على كسن فلا سني سلاته وجيني جباب سن نجايا سلاته شائك سن الثانية أحكام لما فنايا تحسين الصوت بريتشو سقل إيه biqiraa'ati ilqur'aani yoo qaraatii qara'an sagalee hanga dandayan bareechuuya guma dandeettusan itti jetteetuma ciccirattee wayyeessuya cirattee wayyeessu li'annahu sagalee bareechuun kun yabacasu nama kaasa cala alkhushuuci sodaa rabbiirra nama kaasa وحضور فدتينس على قلبي قلبي وانا من قرأ نما سغلي بري توكو واني قرأ كان قلبي تفدي جل اوفتيا جل اوف توبا غاف توكو شفاروق كاناني مؤذن مؤذن راديو وازان سغيزي غري جدا راديو بيتني مي راديو ركايه سبيكر اتكايا كان سيشيكا نما ابدي ما مؤذن قدو دي جدني مسجد نما sagalee bareedu nama sagalee bareedu dhabe jedhe mee azaana kanarraa hikmaa isin himaa dhagaa jedhe namni hedduu jira jennaani azaana re'ee ajjeesu natti hin fidinaa jedhe nam tokkotu ajjeese jedhe asura biyya arabatti re'ee waa hongwaan waa kore wani jedhe re'ettiin haadha keessa sagalee san dhageennan if bubbutte jedhe bara shaadu allah inaahin gizeen azaana fe re'ettiin baktoofte jedhe nama akkasii nattin fidinaa re'ee bakteessu sani ammoo kawayyoo qabu yoo naggartan waan leetti kennee hima azaana jedhe subhaanaka wabihamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk